hello my wonderful country people. how are they? o oh, my people i dey greet una according to na time depending on where una for dey watch me o oh, my people, i don't land o oh, i don't show i don't come o to come let una know wetin dey wetin dey sup unto yall edochie jude austin and all the gbasgbos when e be say e surround them. my people, o no be small tin o christabel don't blow hot o even christabel family they don't blow hot i say waiting, they happen i don't understand if i tell una say i no know wetin dey happen i no go i no that is i no understand wetin dey happen i don understand the way be say dem dey dem dey do this uh, eh, yool edoche the way the way dem dey do this yool edoche e be like say this yool edoche i no come understand i no come understand because christabel now get the kind thing wey be say i come dey dey come dey let us dey know dem we come dey see say e come be like say e come be like say fight dey happen come the way crystal come dey post these days dey dey dey throw word we no come understand back to back back to back so some people dey say this crystal of a girl uh, is real Why some say it's not real na some people say okay those of una una dey say crystal is not real make una tell yul doche." make una tell your ledoche make him come deny christabel make we see yes let him come and let him come and deny christabel na that time we go know say yes true true christabel just dey chase cloud because e get the thing wey be say e get the kind thing wey be say you go say person dey chase cloud and the person dey consis ten t consis ten t that one no be cloud again no no be cloud again so i don't know what happened. yule um, christabel take to her her uh, instagram page come talk say the boy is mine go f yourself we see what you are trying to do we see you are evil evil manipulator Now you jude na dey throw word dey give o you can never drag yul edochie the great to the mud and i Repeat, you will never drag your Ledoche the great to the mud. Keep trying and you will keep for, uh, eh, failing. Now you want to start contradicting yourself, talking you are, talking. Okay, thinking you are contradicting. Okay, you say you want to uh, start contradicting um, yourself, thinking you are contradicting him i laugh in the holy ghost cause you you fail even before you started or do you think you can battle with god the great creator of heaven and earth hmm anyway i am christabel mother of Yol Edoche, and wife of Yol Edoche the great uh, you mean by mother of Yol Edoche? na be that im pikin the pikin when he say born He said, I am Christabel, mother of Yul Edochie, and I am Christabel, mother of Yul Edochie, and wife of Yul Edochie the Great. And there is nothing you or anyone can do about it, cause God first created the land, air, sea, and then created me, me, uh, created Mr. Mr. and Mrs. Edochie the Great, and it make me happy hmm, my people now wow this crystal bell my people according to waiting, we dem dey let us know They let us know say the reason why crystal bell dey sound like this now because of judy ekwensu say judy ekwensu go dey gbege yola edochie concerning all this thing when he be saying im e post and apart from that, because of the way this whole matter dey go we hear say the family of christabel both christabel meeting dey say yul edochie need to be man enough to declare christabel as im wife after all na him talk am say him be proud polygamy yes yul doche talk say him be proud polygamy so what is he waiting for whether him dey him dey look uche face abi him dey fear him dey fear face why he no go uh, uh, announce christabel because the reason why be say the family dey come dey talk like this be say my people, una know say e get one contract when e be say christabel uncle suppose give to yole doche but because of the kind story wey be say dey hear na e carry am give na e carry am give christabel eh, now christabel don promise yole doche say if things work out well with them say he and eyo le doche say the money wey be say him go make from that place money go be water so they need to go build where both of them go stay together They say am so where both of them go stay together with their pikin now yole edoche come dey happy say thank god o god go remove her from world go so you yola edoche come dey very very happy They prepare him uh, himself christabel say make it dey ready say because uh, although sha according to report they say where christabel they stay say he buy that house so he wants a place where be say here you'll go stay with the pikin he go build that. promise yul edoche finish. Your Edochie was so excited carry the matter go tell Judy because me i no know wetin dey wey dey remote the african remote control wey dem dey use take dey remote your Edochie because anytime wey be say your Edochie dey with Judy we no know wetin Judy dey put for tongue when e don find uh, eh, Yul Edochie mouth find your Edochie mouth before you know Your edoche go begin dey talk go begin dey sing like angry bird go begin dey talk like parrot sorry not angry bird like parrot so then your edoche according to the gist your edoche was talking to eh, judy before that matter of christabel building house for both of dem call arise so Ah, ah do dey come ask yul edoche say so he get plan say im go go live with christabel tell her he say so you get plan say you want to go and live with christabel and eh, you no tell me so if no be say me and you dey talk now i no go know na eh, yul edoche dey tell judy say ihe ekwuru ekwu ebeghị eme ọka nkụ the talk wey be say people talk and they no fulfill am e plenty christabel dey try to win yul by all means that is e no want to take chances at all and when christabel say something e mean am and yul edochie know say christabel mean am because the way christabel dey go about this whole thing people wey dey say she dey catch cruise this no be cruise o that kind mature lady no go just wake up for social media start to dey talk i am the mother of yule i'm telling you guys una go see am e go shock all of una one una dey say christabel dey shock dey eh, catch cruise christabel no catch any fathom eh, cruise so wen yole edoche come mistakenly expose this secret so Judena now come just dey vex dey say judy come call christabel come ask christabel say wetin im want wetin be di problem say im know say yul edochie na polygamist and inside this polygamy of a thing e no wan make quarrel with uh, uh, christabel You know want wahala say but e notice say christabel they look for her trouble go they throw what they give her, they throw what they give her. Now what will be the issue make christabel talk in mind May they know how they go take settle this matter say because this whole thing is becoming very very embarrassing na christabel come tell am say I don't have business with you. I don't have any business with you. If you have any problem with Yul Edochie, go and settle your problem with him. I don't know you. I don't really have problem with you. Though you are the wife of Yul Edochie or you are, you are, you are the. I don't know what I will call you, but I am not married to you. Is I am dealing with Yul Edochie the Great. I'm dealing with Oyolo Edochie the Great. So, now Judy and say, every plan when be say in they go, they go with uh, Oyolo Edochie. Say in when be say uh, eh, Judy know all the plan. Say she in the plan to go build house for Oyolo Edochie. I didn't know very well say here na Yul Edochie dem be ten ant two of dem dem be ten ant for here wey dem dey now you dey plan to go build house so that you and Yul Edochie go dey him wey be say be Judy where he go come put dey where he go come dey na him Christabel come dey ask your uh, uh, Judy say wetin be her own inside be say wetin you mean by where you come dey you you dey forbid to build house you dey forbid to build house abi if you build house ọlọ́pàá go arrest you say he no just understand judy say well he no blame am say na yall edoche wey no dey keep him mouth quiet because the way uh, christabel was planning the whole thing he dey plan am say if he build the house finish he go just carry this thing tell uh, eh, yall edoche make he just carry only only one or two clothes because they go just enter boutique because you no go want make a do she carry anything from that house make you leave everything for judy make judy dead there no I won't do in life and when I say I say christabel now don't come into the picture eyole edoche if una look if una if una they go for social media they see the way eyole edoche they do now go see say your electricity don cool down your electricity no dey no dey to do again e no dey too dey uh, show himself. e no dey even to too appear with you uh, with judy Or for instance, where online in-law dey dey beg dem say make dem come dance for where your electricity na don dey take side dey shame because he don hear all the things wey be say judy commit so he no too dey very proud of eh, judy so. Couple with this disturbance e court matter wey be say e dey go on so yole edoche dey try to see how if possible how im e go take do away with judy because e no want make this mr obasi court matter dey affect am all those kind things because if yole edoche say if im e tell im e fans dey say the thing no dey affect am na lie im dey lie as e dey di thing dey affect am seriously so yole edoche just they manage the austin depending when another alternative will come in which is um, christabel not come in now so after this whole thing christabel has to put a call to yul edochie to ask her say something where be say both of them they plan how did thing take leak Not be saying don't build the house something wey be say e still dey the pipeline Where two of them dey plan why he go go leak the secret to judy knowing fully well that judy can do anything to prevent that to happen. eh He con dey ask yul edoche say whether yul edoche get diarrhea of the mouth say can't yul edoche just decide to keep something to himself something wey dem discuss say if no be say na the way yul edochete entangle himself with polygamy na im dey suppose to give that contract but im uncle no trust am to give am di contract na im carry give you and im wan be Christabel, and im promise you yul edoche say im go give you a lot of things including the house wey be say we go build two of us na im go stay and di pikin so why you con go use out of curiosity i mean uh, excitement or what how you go use that one take let judy know wetin dey now judy wey be say na winch e go they prevent or e go dey prepare or go they do things when e be say when e be say e go make your know if even get interest What would i not say your eh, judy na juju woman once he call augusta now augusta na augusta that one na be the biggest okpe of the universe im junior sister eh, eh, don born full house im junior sister e still dey do mumu dey follow jiri austin my pipo and ah, wow no wonder rita eh, edoche say behind every successful man there's a woman but behind every unsuccessful man there are women see the way be say your edoche life dey go zigzag zigzag today go dey for front tomorrow next tomorrow just like that make una compare your <coughs> edoche with your edoche with queen may and your edoche now una go see say no be small thing una go see say na terrible matter una go see say na terrible matter so um, christabel dey vex with yoole edochie say yoole edochie no try e no try say this thing wey be say e dey say e want to do polygamy e sure say im power go catch this polygamy because for im wey be say be christabel im e know how polygamy setting dey be im e know how polygamy setting dey be why e be say e no dey use im sense you no know say the then christabel eh, dey tell you olede say you and judy una go discuss private matter finish you go carry am come tell me and na so you go carry my own go tell judy say why you behaving like this? that was what you were doing when you were dating judy and judy was judy know practically everything that is going on in your house he knows everything in your house you even went as far as taking judy to your to your matrimonial home and it's very very bad Now things wey be say me and you go discuss you go carry am you go tell judy you go go tell judy that is not how to run polygamy e e although sha christabel say i don't know why you even decide to even run this polygamy of it. because them that are from polygamy they know how to run this thing that a polygamous man doesn't share whatever he discuss with wife A eh? to wife be no that is not how to run a polygamy home if not you end up causing real confusion and anarchy in your home na wetin christabel dey tell am christabel come dey tell your lady she say make this one be the first and last so wey dem go discuss something you go carry am go tell tell your leduce Eh, tell uh, judy austin say everything wey be say dem two discuss May keep am secret but if e feel like say e want to share the one wey dem discuss with judy and since e be say im get the area of the mat make e talk am say but im own but why im dey tell yul edoche dis thing be say if yul edoche if yul edoche continue like this, e no go hear anything from am again im go dey keep the every secret to herself na wetin um, na wetin christabel tell yul edochie so yul edochie come dey apologize give am say make e no vex say don be deliberate act na she come dey tell um, uh, eh, yul edochie say even if you like o oh, make e deliberate act o oh, make e no be deliberate act let it not repeat itself again i beg you so my people oh now, so the matter take go we they bring on an update as things they unfold we they know how we they bring on an update all the way from palace from all the way from um,